Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. mwabandanya kudukurikirana mu biganiro tubafitiye i washington dc mu biganiro tubafitiye kuri iyi saha buri kumwe na fide niyo ngabo ndabahaye ikaze rero mwese mu biganiro byacu
baraje rero kudusaba yuko twobadugiriza amafaranga yashinzwe bavuga yuko ari make akava ku bihumbi bibiri n'amajana icenda na mirongo irindwi akaja ku bihumbi bitatu n'amajana atanu twebwe turabibangira
uwo ni tafsise niyo ngabo buramatari w'intara ya bubanza avuga ku nama yagiranye n'abahurikiye mu ishyirahamwe ry'abatwara amatagisi ku ibarabara bujumbura bubanza iyi nkuru n'izindi nkuru zerekeye ukuntu abarundi biyandikishije kugira batore ku vyerekeye kwemeza cyangwa guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro turazigaruka ko mu kanya gatoyi cyane mu burundi umugwi ujejwe gutunganya amatora seni uriko urashikiza ibiharuro abiyandikishije matora yo kwemeza canke guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro ry'uburundi kuri telefoni turi kumwe n'umumenyeshamakuru wacu remo nzimana remo wiriwe
mwiriwe fidel E, vyifashe gute ku bitegiro bimaze gushikirizwa ibintu vyifashe gute gushika ubu
ego umu- uwurongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora kuwe wihuse ni eh, ahejeje gushikiriza ibi bitigiri vy'abiyandikishije akaba yemeje yuko abarundi eh, ibice ijana na cumi na bibiri eh, ni- ni- ni- ni- n'igi- nu- n'igice u- ubusa rimwe ku ijana mu vyari vyitwe bari bitezwe aribo biyandikishije ni ukuvuga abantu bangana n'imiliyoni zine n'amajana n'ibihumbi amajana cyenda na mirongo umunani n'indwi n'amajana umunani na mirongo irindwi n'umwe mu gihe hari hitezwe imiliyoni zine ibihumbi amajana ane na mirongo itanu na babiri n'amajana atandatu na mirongo irindwi n'icenda abakenyezi bakaba aribo biyandikishije cane hagati mu gihugu ni ukuvuga ibice mirongo itanu na bibiri n'ibice bitandatu ku ijana ni ukuvuga bangana n'imiliyoni zibiri ibihumbi amajana atandatu na cumi na batandatu na mirongo ibiri na batandatu mu gihe abagabo biyandikishije ari ibice mirongo ine n'indwi n'ibice bitandatu ku ijana ni ukuvuga imiliyoni zibiri ibihumbi amajana atatu na mirongo irindwi n'umwe n'amajana ndwi na mirongo irindwi na batanu hanze mu buserukizi bw'ibihu- bw'igihugu cy'u Burundi hiyandikishije abantu banga abarundi bangana n'ibihumbi ndwi n'amajana abiri na mirongo umunani na bane hanyuma ahandi bagiye barandika abantu ni mu barundi bagiye gufasha mu gikorwa cyo kugarukana amahoro ni ukuvuga mu gihugu cya centre afrique hiyandikishije abantu amajana ndwi na mirongo umunani na babiri no mu gihugu cya somalia hiyandikishijwe abasirikare bangana n'ibihumbi bine n'amajana umunani na babiri ni ukuvuga bose hamwe abiyandikishije kugira baze kwitabire ayo matora ni miliyoni zitanu n'ibihumbi munani n'amajana ndwi na mirongo ine na babiri umuyobozi eh, w'umugwi seni eh, eh, clavenda yicariye abiha iyihe nsiguro
Eh, Pierre Claver ndayicariye afatiye ku biharuro vyo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu bari biyandikishije n'abari bi- bitezwe abiha insiguro y'uko ubu ungu igihugu kimeze neza ata eh, mpari ziriho muri ivyo vyo kwiyandikisha ikindi naco ngo ni uko abajejwe intwaro abari mu mashirahamwe eka n'abandi bari mu migambwe ngo bafashije kugira bahimiriza abarundi kwitaba ayo matora na rijya iri yandikwa rizoca rituma abiyandikishije bazoca baja no matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri azoshiraho inzego zirongoye igihugu umugambwe uri ku butegetsi cndfdd hamwe n'iyindi migambwe itavuga n'umwe na leta babibona gute
uno munsi ntibari batumiwe hari hatumiwe abari mu biro vy'umukuru w'igihugu nibo bari baje ngaha gukurikirana ivyo biharuro abanyamigambwe rero ntibaragira ico babivuze ko umugabo umuntu ariko araraba ibi biharuro n'ivyo vyo bari biteze eh, twibaza ko u- nk'uko umugwiseni ushima na cane cane uwurongoye nibaza nabo nyene ko bashima urakoze yamumenyesha amakuru wacu remo nzimana
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
tukivuga ku kwiyandikisha mu gikorwa cyo gutora guhitamwo gutora cyangwa guhakana inyanywa y'ibwirizwa nshingiro mu Burundi abarundi igihumbi amajana ane na mirongo inani nibo biyandikishije muri Kenya kugira bazotore muri kamarampaka yo mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka n'amatora mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri ambasaderi Remy Barampama asabikira Burundi muri Kenya amenyesha ko ico gitegiro gishimishije bamwe mu banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi baba muri Kenya basigura ko bagiye kwiyandikisha kuko ariyo nzira ngo yonyene yo gukura ku butegetsi umugambwe CNDD FDD inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Eroje Burikaneza ari Nairobi nk'abandi barundi bose aba muri kenya nabo bariyandikishije kugira ngo baronke uburenganzira bwo gutora mu biringo bibiri vyimirije uyu mwaka no mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri n'amatora ya kamarampaka yo kwemeza canke guhakana inyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro ry'uburundi ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka hamwe n'ay'umukuru w'igihugu n'izindi nzego azoba mu myaka ibiri iri imbere ambasaderi remi barampama aserukira uburundi muri kenya asigura ko yishimiye ibitigiri vy'abiyandikishije hano muri kenya turashima ko byagenze twari twafashe akanya gahagije ko kubamenyesha mu buryo bunyuranye kugira ngo bose izina murundi wese atetse ku myaka isabwa n'amategeko yoza kwiyandikisha kugira ngo yitegurire ibikorwa biri imbere twimirije muri rusange rero abarundi biyandikishije bangana igihumbi kimwe amajana ane na mirongo umunani na bane muri bo akaba arimwo abantu b'abagabo bangana igihumbi na mirongo ine na batandatu abakenyezi nabo ni amajana ane na mirongo itatu n'umunani uko nuko byagenze ivyifuzo n'intumbero vy'abiyandikishije biratandukanye nk'uko ivyiyumviro vya politike bidasa umugabo ari mu ndongozi z'abanywanyi ba FNL bayoboka agaton rwasa muri Kenya icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi aratubwira icamutumye kuja kwiyandikisha nariyandikishije na cane cane siniyandikishije mu bazoja kwemeza canke guhakana ibi vyibwirizwa shingiro ahubwo na cane cane nagiye kwiyandikisha mu bazotora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri burya ugiye kuraba uno munsi muri izi ntwaro mu bihe tugezemwo ikintu co gukura gukura ubutegetsi uba ubona ko bateko batwara neza nta yindi nzira ihari atari amatora ubwo rero ayo matora ntushobora kuyajamwo mu gihe utisansumishije mu bazoja gutora jewe rero simvuga rumwe n'ubutegetsi ubwo butegetsi rero nkifuza yuko bwohindurwa kugira ngo habe intwaro nziza biciye mu matora ya demokrasi naho tutizeye yuko kumbure ivyo tuzotora ari vyo bizosomwa ariko dutegerezwa kubikora nubwo hari abarundi batari bake bavuze ko bacifuza kuja kwiyandikisha kubera umwanya wabagoye no muri kenya bubahirije ikirangamisi c'umugwi w'igihugu utegura amatora seni nta kiringo twongeye ko ariko habayemo kwitanga kudasanzwe guca turangiza ico gikorwa abakozi barakoze cane umwanya munini kugira ngo bakire benshi bashoboka kuko twari twaronse isinzi ry'abantu bari baje bitabiye ku munota wa nyuma kuko akenshi musanze muzi yuko mu barundi benshi bitabira igikorwa mu minsi ya nyuma natwe nuko byagenze bajya ari benshi cyane ariko twaritanze igikorwa kigenda neza mu gihugu ca kenya cane cane ku mugwa mukuru nairobi havuzwe akatari gake amakuru y'abarundi bagiriza ubutegetsi bwa bujumbura ko burungika baja guhiga batavuga rumwe na leta bariyo ambasaderi barampama humuriza abahaba ko bose abafata nk'abarundi aserukira ku rugero rumwe nta muntu n'umwe mu ruhande rwanjye ndi hano nabo banemeza yuko yoba yarigeze ahigwa n'ubutegetsi cyane ko hari intumwa yoba iva mu burundi irondera uyica nkuriya by'ukuri mbere reka mfate kano kanya nshimire abarundi bose baba mu gihugu cya kenya aho bava bakagera by'ukuri mu bikorwa twama tuko dutunganya nk'ubuserukizi bw'igihugu hano muri kenya hitaba abarundi bose bo mu migambwe yose bo mu moko yose baba mu turere dutandukanye b'amadini yose imyango rero iruguruye kuri zina murundi wese ufise akamubakiye ufise icyo agomba kubaza ufise icyo agomba gutuma mu gihugu ufise eka icyo ari cyo cyose imyango yaba yuguruye twakira bose kandi baraza ivyo nico bandungikiye ngaha uti genda muri kenya userukira igihugu ufashanye n'abarundi bariyo mu buryo butandukanye nivyo nkora rero kandi ndabyishimiye kandi ndishimira neza yuko ibikorwa nzoba ndabikora neza n'abo barundi basanzwe bari hano igihugu ca kenya uretse ko ubu cakira abagwizatunga b'abarundi benshi n'abanyeshure biga muri za kaminuza hanini kiri no mu bihugu vyo mu karere vyakiriye impunzi z'abarundi kuva hadutse n'injyane za politike mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu burundi ubishyirahamwe ryitaho impunzi ku isi hcr harura hafi mu bihumbi bitanu abarundi bahahungiye muri iyi myaka hafi itatu ishize eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu burundi abunguruza abantu n'ibintu ku ibarabara rya bujumbura bubanza bakoresheje imodokari za taxi zizwi ku izina rya uh, kagongo Eh, bahagaritse akazi kuva mu gitondo cuno munsi kuwa mbere bavuga ko bifuza kurihisha amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana atanu kuri buri muntu buramatari w'intara nawe akabasaba kurihisha ayatarenga ibihumbi bitatu vy'amafaranga y'amarundi umunyeshamakuru wacu evariste nzikobanya nka niyo nkuru yadukurikiraniye ku bituro vy'amatagisi n'amabisi haba ku mugwa mukuru w'intara bubanza no mu micungararo nta biyunguruje baja mu gisagara ca bujumbura mu gitondo cuno wa mbere ivyo vyaruko no ku isoko yo kuri kotebu ico vyavuyeko ni igiciro co kwiyunguruza abo bagendesha ivyo vyuma vyunguruza abantu n'ibintu batumvikana ko na buramatari w'intara bubanza abo bashoferi bifuza kurihisha ku muntu amafaranga y'amarundi ibihumbi bitatu n'amajana atanu haba kuva ibujumbura aja ibubanza canke avi bubanza aja mu gisagara ca bujumbura buramatari w'intara bubanza yifuza ko borihisha ibihumbi bitatu ku muntu nabo bakanana kuri telefone buramatari tarasisi niyo ngabo yabwiye ijwi rya amerika ko n'inama yabaye kuri ico kibazo akavuga ko atumva igituma bahagaritse akazi ico vyavuye ko nuvuga ko ari ikintu kitumvikana kuko abo baserukira abo batwara abantu n'ibintu hano mu ntara bubanza twarakoranye inama hano mu biro nyuma yaho igitoro kidugiye hanyuma leta igashinga ibiciro by'abantu biyunguruza baja mu ntara zitandukanye baraje rero kudusaba yuko twobadugiriza amafaranga yashinzwe bavuga yuko ari make akava ku bihumbi bibiri n'amajana icenda hasi na mirongo irindwi akaja ku bihumbi bitatu n'amajana atanu twebwe turabibankira turababwira yuko tujejwe kubahiriza ahubwo amategeko ya leta n'ibiciro yashinze uko nyene bimeze baca bavuga rero bati ntibasubira gukora tutabemereye yuko barihisha amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana atanu ku rugendo rw'urubanza bujumbura natwe tuti ntibishoboka nico rero ahanini icyo byavuye ko twero tukavuga tuti iyo mpamvu nifashe kuko niba ababy'ukuri bavuga bati ayo mafaranga ntakwiye twe twari twababwiye tuti muragenda mubwire abafashe ingingo mu bushikiranganji kuko twebwe tubona yuko ayo mafaranga akwiye atayandi yokongera ko ku ntara iwacu ko ni hafi kilometero mirongo itatu n'icenda abo bunguruza abantu nta n'umwe yashimye kugira ico ashikirije kuri mikro bakavuga ko batewe ubwoba n'abo batashimye kuvuga baribo ariko babwiye abamenyesha amakuru mw'ibanga ko bifuza kurihisha ibihumbi bitatu n'amajana atanu kubera amafaranga batozwa mu nzira karorero batanga naka amafaranga ibihumbi bitanu basabwa babwirwa ko ari ibikorwa by'iterambere rya komine mpanda ivyo buramatari w'intara bubanza atemera ni abanyakinyoma kuko ayo mashirahamwe ahari n'ayabo bashoferi nyene bo nyene amashirahamwe yabo basanzwe bari hamwe ayo mafaranga si amafaranga bari hamwe ikomine nababeshi sivyo agahombo ni kanini haba kuri abo bunguruza abantu canke abategerezwa kugira ingendo batazikoze kuri uno wa mbere buramatari niyo ngabo aravyemeza agatera kamo abo bunguruza abantu kwemera gukorera ku giciro cashinzwe na leta uwo mutegetsi avuga nico ca gikorwa hamwe abo bigenga buhagarika ico gikorwa co kunguruza abantu n'ibintu nagomba kuko hari abantu bacereje kumbure kubuzi kuko twihariho abantu benshi baba basanzwe bakorera ibubanza bataha ibujumbura cyangwa bakorera ibujumbura bataha ibubanza yakorewe n'agahombo by'ukuri birababaje ari nacyo gituma twebwe twarondeye uwo muntu agejwe rino shyirahamwe kugira ngo aze tuvugane hanyuma bavuga ko batabandanya gukora duheze tuburondere imodoka za leta za otarako ziheze zikorere kuri uyu murongo wa bubanza n'igiki musaba abo bunguruza abantu icyo tubasaba ni uko bubahiriza amategeko ya leta hanyuma tukabasaba ko bakura akajagari n'imigumuko mu gihugu kuko mu ibarabara nta muti w'ingorane higeze hatora ku bibazo biri mu burundi bwacu n'abunguruza abantu n'ibintu mu mabisi bifadikanije n'abo bagendesha amatagisi muri iryo hagarikwa ry'akazi ariko nk'uko twabyiboneye ku gituro cyo kuri kotebu ni uko abo bunguruza abantu n'ibintu basabwe ku musase wuno wa mbere nyine na zimwe mu ntwazangabo z'igipolisi zikorera mu gisagara cya bujumbura gukora atari uko bagakinjura bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika murika murikira ukuri
mbega ukuri kuzinda ikinyoma mbega ineza yatsinda inabi tworengera gute ibidutandukanya ngo dusenyere ku mugozi umwe inyishu ni mu gikino murikira ukuri mugiye kuba mukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba murikira ukuri ni igikino mutegurirwa na rabenevolenshi urakeneye kumenya inkuru y'abaseruko n'abarengera isango ntigutange murika murikira ukuri
radiyo ijwi rya amerika i washington disi abarundi n'abanyarwanda bafite byinshi bahuriye ko bahuje ururimi hari ababa mu gihugu canke mu kindi abashingiranirana byofasha iki mu kunywanisha ibihugu byombi perezida silvestre ntibantunganya afite icyo abyiyumvira ko mu kanya gaheze yamutumire w'ikiganiro muri sanga na mugenzi wacu thomas kamirindi birahari birahari kandi nk'uko wabivuze biri mu bintu byinshi bindi bishobora gufasha kugira ngo baba abarundi baba abanyarwanda reka mbere n'ibindi bihugu byo muri kano karere bishobore kugira imigenderanire myiza hariho umugani dukunda guca mu kirundi ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko cyera no mu kinyarwanda urahari no mu kinyarwanda urahari urumva rero biri muri bya bindi imbere bituma dusanga dusangiye byinshi abarundi n'abanyarwanda dutanguriye mbere ku rurimi hanyuma wagenda ukaraba ugasanga mbere no muri kahise hari n'ibindi byinshi ugiye kuraba imbere y'umuzo w'abazungu baje gutwara muri tuno turere eka mbere no muri afurika n'ahandi wasanga muri kano karere hariho leta zitunganye neza mbere byatangaje n'abazungu bagishika ino barabye uko u rwanda rwari rutunganije babaye uko urundi rwari rutunganije uko ubuganda ingoma y'ubuganda yari itunganije cyangwa ingoma zo mu bunyoro n'ahandi birabatangaza rwose nicyo kibi cya mbere icya kabiri n'akarere nyine urabye uko kameze urabona kitwa akarere k'ibiyaga binini cyangwa ibiyaga bigari tuvuze mu kinyarwanda ukaraba iki kiyaga mbona imbere yanjye uko ndakibona neza ukaraba ikiyaga kivunzi neza kuko narabaye mu rwanda muri kariya karere yego ukaraba ikiyaga gitoriya ugasanga rero ni ibiyaga nabyo nyine byagiye bituma haba imigenderanire myinshi hagati y'ibyo bihugu aha rero urumva sindaza kuri bya bindi byo muri myaka irinda bigaruka ko hari n'ibindi ushobora kuraba igihe abadagi bashikangaha muri kano karere ukugene batunganije intwaro yabo uburundi u rwanda na tanganyika yagiye kuba tanzania inyuma yo kwikukira bari babishyize hamwe babyita mu rurimi rwabo osita afurika ni ukuvuga afurika yo mu buseruko numva bari bashyize hamwe haje ababirigi aho abadage bamariye gutsindirwa mu ndwano ya mbere yo ku isi yose yabaye mu gihumbi iyo ngwano yabaye mu gihumbi magana cyenda na cumi na kane kugera mu gihumbi magana cyenda na cumi n'umunani egome ni byiza kubyibutsa ko kenshi na kenshi turakunda kuvuga twibaza yuko abantu bose babizi cyangwa babyibuka niko bimeze naho nyine naho nyine ibyo twabonye ni uko mu gutunganya nyine batwara kano karere kongo u rwanda n'uburundi babishyira hamwe hanyuma mu gihe tugiye kwikukira jewe maze iminsi nsoma ibitabo biraba kahise kano karere ndabona nko mu burundi ko hariho imigambwe imwe imwe mu maporogaramu yayo yavuga yuko byaba byiza uburundi n'u rwanda bibaye ibihugu bifatanye mugabo babyita mu gifaransa federasiyo ukumva yuko ako gatima kuba ko abantu bari hamwe kari kahari aha ngaho rero ukwikukira gushike naho nyine turabona yuko abagiye bategeka muri kano karere bagerageje kugira ngo bashyireho amashyirahamwe mu karere agenda ahuza ibi bihugu harabaye sepejere urayizi naho mbona muri kino gihe umenga aho iracumbagira cyane yakingiye cyane ya eh, yahuza igihugu ca zayire muri ico gihe Mm.
igahuza u rwanda igahuza n'uburundi eh inyuma harabaye n'irindi shyirahamwe bakingira niyo bakiryibuka ryitwa obeka organisation du bassin de la kagera nayo nyine igahuza uburundi u rwanda eh, umengo na tanzania yego ubu naho urabona uburundi u rwanda eh, tanzania ubuganda kenya na sudani y'epfo duhurira mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri afurika eh, y'ubuseruko y'ubuseruko.
cyangwa Urumva y'uburasirazuba rero mu hari kinyarwanda byinshi usanga duhurirako reka rero ngundiye ngaruke rero ku cyo mbona jewe noneho gisa n'igikomeye gusumba iki- gusumba ibindi Eh, igihe uburundi u rwanda eka n'ibindi bihugu bya hano- bya kano karere bigiye kwikukira twaragize ingorane nyinshi abantu bazi atawurinda kugarukako zatumye hari abanyagihugu cyangwa abenegihugu haba mu burundi haba mu rwanda haba muri kongo yari zayire icyo gihe eh, bahunga urasanga hari abanyarwanda benshi mu myaka ya mirongo itandatu bahungiye mu burundi yego ugasanga hari abarundi benshi mu myaka ya mirongo irindwi bahungiye mu rwanda mbere baba abarundi baba n'abanyarwanda ugasanga barongeye barahungira mu bihugu nka kongo yari zayire bagahungira muri tanzania abanyarwanda hari n'abahungiye mu buganda eh wagenda ukaraba rero mu mibano yabo Eh, aho bagiye bahungira kubera ako kahise nakubwiye Mm.
hariho ibintu byaca byoroha kugene eh, abo bantu bagenda narengiye kuvuga ngo binjiranamwo Eh.
bahura eh Eh, rero nk'uko wabivuze ugasanga hariho abanyarwanda eh, basabye abageni mu barundi hari n'abarundi basabye abageni mu banyarwanda hari n'abanyarwanda basabye abageni mu barundi canke muri kongo canke muri tanzania hehe rero nkagira nti rero buriya umuntu ariko arondera izofasha eh, kugira ngo ibihugu byacu bigende bibana mu mahoro kandi nta kundi bizogira nuko bizokwa- nuko bizoba bijye bibana mu mahoro ibyo byose ni ukwizerana koko ibyo byose ni ukujya turaba ingene twobikanisha neza twobikanisha ayo mahoro twobikanisha ku kumvikana kugira ngo aka karere kacu koko mu myaka iri imbere kazobe akarere karangwa n'amahoro n'iterambere kuri bose Yego.
niko wenda zibaza muri gihe ki- kino gihe cya none Mm.
kandi ni ibintu bishoboka
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe kandi na bienvenue bienvenue sabwe sabwe ndakumva tomasi wiriwe se akabazo kawe yego ikibano cy'u Burundi n'u rwanda kugira kigende neza nibaza yuko twohera ku muzi w'iyo ugutosekara ku- ku- ku- ku- kubwumvikane bw'uburundi n'u rwanda kwazananye ari ikibazo rero naca nihuta kubaza nyene icyubahiro silvestre yatwaye uburundi mu gihe kigoye sinari bwaca akenge cyane ariko naramubonye kera rero nari ndamuzi nk'umuntu atumbereza mu ijambo by'ukuri abona hokogwa iki nk'umuntu ari muri leta habuze iki muri leta cyangwa hokogwa iki hakenewe iki kugira ngo uburundi n'u rwanda by'ukuri bumvikane perezida ntibantunganya bienvenue uriwe wamwumvise yavuze ko kera natumbereza ubu nawe usigitumbereza mbega
ehe ehe oya Eh, burya igihambaye ni ugushaka kandi ugushaka k'uwurongoye abandi Eh, bifatira kandi ku kugenewe abona mu gihugu ciwe yifashe yumvise icyo abanyagihugu benshi bifuza kenshi na kenshi aragishyira imbere kugira ngo muri kino kiganiro tugize turumva yuko abagiye bavuga bifuza imi- imibano myiza Eh, na- na mbere ya hose numvirije mbere n'abakuru b'ibihugu mu biganiro bajya bagira mu minsi iheze nagiye numva amajambo asa n'ajya muri iyo nzira arumvise nk'umukuru w'igihugu yigeze kuvuga ati erega n'ubwanira tuzoganira mbere aranavuga nka wa wundi yavuga ati bikenewe n'uguhindisha n'uko duhindisha akababaro duhindisha akababaro iyo avuze gutya ari umukuru w'igihugu jewe gira ndi amayira ashobora kuba ariko ariyugurura kuko biciye mu biganiro mugashika mugira muti eh, tugire uku n'uku n'uku mwabyumvikanye urumva nimwe nyene muheza mukabishira mu mu ngiro mufatanije kuri ubu n'abashobora kuba bafatanije kugira ngo mugire ivyo biganiro Mm. ijwi ry'amerika sofoni na leopold nagira ngo mbahere ijambo rimwe sofoni mwiriwe mwiriwe wiriwe akabazo kagufi cyane eh ajya akabazo nagira ndamu- ndamubaze ati mbe ubu unye ko umukuru w'igihugu Paul Kagame ari watwara ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ati nta kuntu yoshobora kumwandikira kugira abone yuko yoshobora ku- kwicarana na perezida w'u Burundi kugira bakure ayo matata ari mu nzira ye urakoze sofoni urakoze leopold nawe akabazo kagufi cyane ufitiye perezida ntibantunganye basubirize rimwe yego Eh, yavuze ikintu cya federasiyo ba- cagomba kivuke coba gisa nico bakunda kuvuga ngo ngo hago- ngo hagomba kuba ampire hima ye hindira aho ngaho ye urakoze rwose nawe cyane pe perezida ntibantunganya avuze yampere imana ntiwaba kivugwa igihugu c'u Burundi canke igihugu c'u Rwanda vyo ari ibindi je ntazi I- ivyo navuze vyerekeye iyo federasiyo umuganga nabonye abivuga wavuga uti uravye ivyo Burundi n'u Rwanda bisa- bi- bi- bi- bisangiye hira- harashoboka ko mu migenderanire myiza ko twoshika aho tugira federasiyo vyari mu vyumviro uwo mugambwe wari ufise eh, mugo ntibyagiye gutera imbere ariko rero perezida ntibantunganya Perezida perezida ntibantunganya iki cya federasiyo ahari cyazabonerwa umuti muri ya federasiyo ya biriya bihugu bya afurika y'ubuseruko abakuru b'ibihugu bimirije imbere ibi- ibihugu bikazagira pasiporo imwe mbese akarere kakagira pasiporo imwe kakagira inteko ishinga amategeko imwe ibintu nk'ibyo ariko bikomeje ibi buri gihugu gikomeje ubwigenge bwacyo bwacyo ahari umuti uzaboneka icyo gihe erega ibyo o- ugiye kuraba mu- mu biraba uko ibihugu byo muri kano karere ko muri afurika y'ubuseruko bitunganya kuzaba biri mu myaka iri imbere Mm.
ico kirimo koko no kugira Umuntu ifaranga azi icyo rimwe yitwara mu minsi iri imbere eh, no kugira ifaranga rimwe imipaka ikavuka yego nagira ndangirize kuri iki cyiyumviro Mm.
ugiye kuraba mu barongoye abandi mu bategetsi mu baserukira abandi mu bari mu nzego mu minisiteri itari mike haba mu rwanda haba mu burundi haba muri kongo urasanga abantu babaye muri ibyo bihugu ugiye mu rwanda urasanga abategetsi atari bake babaye mu burundi ugiye mu burundi urasanga abategetsi atari bake babaye muri kongo yego ugiye muri kongo urasanga abategetsi babaye mu burundi cyangwa babaye mu rwanda Mhm.
rero hari igihe mpora ndota sinzi ko ari ukurota mugabo iyo dote ndagira ndayishyira ahabona Mm.
ubushaka duce turotere hamwe Mhm.
rero ashaka umuntu yo- yogira umunsi umwe agatunganya nk'aho buhurira
yego mbaye nka ba bandi bagasangira ubwoba gusa bagenda kuri birukanya bati mbega urazi aho twiga hamwe muri rya shuri hariya Mhm.
bati mbega uribuka aho twahurira hamwe hariya na hariya Mhm.
hanyuma kuri ubu bakagira bati mbe none nitwiza turabira hamwe nyine twiza turafashanya kugira koko amahoro umutekano iterambere bikomere bishinga imizi muri kano karere bishingiye ku kumvikana ku kwizerana no mu gusoberanira hagati y'abantu bose
radiyo ijwi rya amerika i washington dc ibiganiro tuba tubafite kuri iyi saha niho bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fazil gereyeho yadufashije gushyira hamwe ibiganiro tuba tubafite kuri iyi saha mwari kumwe na fidani niyongabo tubifurije ibihe byiza tubatumira no kubananya mudukurikirana mu biganiro biri imbere kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika